Hashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa akka mooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan immoo itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53ffaa irraa isinidarba. Guyyaan har'aa qibxata onkoloolessa 26 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 16 bara 2014. Gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessaa jirtu immoo Tigistii Gammeeti. Piroodyuusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nigusuu Taammireeti. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Oduu har'aaf qabnu immoo Tuujuu Beetuu isinii dhiyeessa itti dhiyaadha.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dubbiimaan muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota Stiifan Dujaarik dhimma Itoophiyaa ilaalchisuun ibsa kennaniin kutaa biyyattii gama kaabaa keessatti haleellaa samiirraan xumura torbanii Tigraay keessatti geggeessame dabalatee dubbiif wal barbaaduun hammaataa adeeme hedduu nu yaaddessee jira jedhan. Kaleessa warshaa huccuu aduwaa irratti haleellaaleen lama samiirraan geggeessamuun gabaasamee jira. Bakki sunis walakkeessa godina Tigraay keessaaf Maayitsabrii magaalaa Tigraay dhiyaa gama kaabaati. Akka gabaasaalee argamanitti siiviilonni sadii haleellaalee magaalaa Maayitsabrii irratti raawwateen madaa'aniiru jedhan. Waayiloonni keenya kanneen gamasii jedhan dubbi himaan kun haala haleellaa samiirraan geggeeffame sana adda baafachuudhaan dhiibbaanni siiviilota irratti qabus nuuf ibsaniiru jedhaniiru. Lolli naannoo Amaaraa bakka garaa garaatti geggeessamus itti fufee uummanni kumaan lakkaa'amu qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiru. Qaamonni marti kanneen walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan akka seera namoomaa akka sadarkaa addunyaatti siviilotaaf caasaalee siviilotaaf eegumsa gochuudhaan dirqama isaanii akka ba'an gaafanna jedhan. Qaamoleen martinuu kanneen walitti bu'iinsa sana keessaa harka qaban hojjettoonni gargaarsaa walaba akka deddeebi'aniif meeshaaleen gargaarsaa Tigraay Affaariif Amaaraa akka dhaqu haala akka mijeessan gaafannaa jedhan dubbi himaan kun. Waa'ee balalii gargaarsa namoomaa gaafatamanii ammayyuu akka addaan citeetti jira jechuudhaan hanga haalli amansiisaan mirkanaa'uu adda baafannutti balaliin ittiin fufu jedhaniiru. Miseensonni paarlaamaa Itiyoophiyaa garee mormituu irraa ta'an muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa haala wal waraansa Itiyoophiyaa keessaa seera tumtootaaf ibsa akka kennan gaafatan. Xalayaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataaf erganiin miseensi paarlaamaa kan paartii Izeemaa akka jedhanitti. Muummichi ministeerichaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii gaaffii kan akka mootummaan yoom duula waraanaa xumuree jiraattonni walloof naannoo ishee jiran jireenya nagaatti akka deebi'an karoorse wal waraansi kun dafee akka xumuramu gochuuf qoodi mormitootaaf kanneen biroo maal akka ta'u barbaada mootummaan walitti bu'iinsa kana laalchisee ragaan sirriitti dhaqqabuu dhabuu irratti mootummaan maal hojjetaa jira ka jedhu dura ta'an paartii izeemaa gaafachuu isaanii mallas kaachoo ammahaa gabaasee jira. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf fonqolcha mootummaa cehumsaa Sudaan ilaalchisee kibxata har'aa marii cufataa geggeessuuf jira. Ajajaan waraana biyyattii Abdalfattaa Alburaanii adoolessa bara 2023 innaa filannoon guutuu biyyaa geggeessamu aangoo mootummaa siiviiliitti dabarsuuf waadaa seenaniiru. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Sudaan keessaa lammiiwwan Ameerikaa gamasii akka of eeggatan akeekkachiiseera. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees gamtaan Afriikaaf liigiin Arabaa haala Sudaan keessatti uumameen yaaddoof rifaatuu isaanii kan ibsan yoo ta'u biyyattiin daandii bulchiinsa siivilii akka itti fuftu gaafataniiru. Waayit Haawus akka jedhetti haalli jiru rifaasisaadha. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi gamasaan deeggarsa maallaqaa Sudaaniif kennuuf ture kan doolaara miliyoona dhibba torbaa rarraasuusaa beeksise. Yuunaayitid Isteetsi Biriiteenii fi Noorweey karaa ministirii dhimma alaa ibsa waliin ta'uun baasaniin fonqolcha mootummaa sana balaaleffatanii humnoonni naga eegumsaa namoota seeraan ala hidhaman battala akka gadhiisan gaafataniiru. Kana irratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Ugaandaa keessatti guyyoota sadii keessatti boombiin yeroo lama dhohee jira. Poolisiin akka jedhetti namoonni lama dhohiinsa wixata kaleessaa atoobisii tokko kan konyaa walakkeessa biyyattii mpiigii keessaa irratti raawwate. Boombii kabroon immoo sanbata darbe dhohuudhaan dubartii umriin waggaa digdamaa yoo galaafatu kanneen biroo sadii kaampaalaa keessatti madeessee jira. Haleellaalee sanaaf garee aayisistu itti gaafatama fudhate. Gulaalaan gaazexaa PML Deelii jedhu Alex Ature oduu gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa James Baatiif akka himatti poolisiin qorattoota dhimma boombii naannoo balaan sun dhaqqabetti ergee jira. Pireezidaanti Musaveeniin guyyoota xiqqoo ittaanu keessa haasaa guutuu biyyaa dhageessisuuf jiru. Ka dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaan geggeeffame akka mul'isutti ijoolleen umrii isaanii waggaa ja'a hanga waggaa kudha tokkoo gidduu jiran talaallii covid-19 doozii gad aanaa fudhachuun amansiisaadha jechuudhaan yuunaayitid isteetsi keessa kan maadheffate kaampaniin dawaa moodarnaa jedhamu beeksisee jira. Kaampanicha akka jedhetti ijoollee 4,700 ol addaddummaa guyyaa 28tiin talaalli isaa doozii lama kennuufiisaa beeksise. Kunis ciminnisaa kan ga'eessotaaf kennamu walakkaa ta'ullee ibsee jira. Bu'aan duraan argame akka mul'isutti dandeettiin dhibee ofirraa ittisuu ijoollee akkuma kan ga'eessotaa talaallii doozii guutuu fudhataniiti. Modernaan akka jedhetti ijoolleen erga talaallii sana fudhatanii booda mallattoo hagas cimaa hin taane kan irratti argamu yoo ta'u kunis akka dadhabbii, mataa dhukkubbii, ho'a qaamaaf bakka talaallii sana waraannatan dhukkubuu of keessaa qaba. Gama biraan rooyitars akka gabaasetti gamtaan Afrikaa talaallii moodernaa doozii miliyoona dhibba tokkoof miliyoona kudhan bituuf akka jiru beeksise. xumura waggaa kanaa dura gamtaan afrikaa doozii miliyoona kudha shan kan argatu yoo ta'u nuusa waggaa bara kuma lamaaf digdamii lamaatti doozii miliyoona soddomii shan nuusa waggaa lammataa irratti immoo hanga miliyoona jaatamaa argachuuf kan jiru ta'uun beekamee jira bittaa talaallii kanaa kan mijeesse bulchiinsa pirezidaantii yuunaayitid isteetsi kan joo baayiden yoo ta'u gamtaan afrikaa kampanii sana waliin akka walii galu carraa kennuuf jecha kan inni moodarnaa irraa bite dooziin miliyoonni soddomii sadii ituun ergamin akka turu taasifamee jira. kunis barbaachisaadha sababiinsaas talaalliiwwan battala argaman lakkoofsa isaanii dabaluu dandeessisa jechuudhaan jila dhimma vaayirasii koronaa kan gamtaa afrikaa stiraayiv masiiwaa iimeelii erganiin beeksisaniiru jechuudhaan rooyiters gabaaseera biyyoonni kanneen biroon talaallii oomishan illee fakkeenya yuunaayitid isteetsi akka hordofaniif talaallii kanaaf kabiroo argachuuf daandii akka saaqan gaafataniiru. gorsaan nageenya biyyoolessaa yuunaayitid isteetsi jeek suulivaan wixata kaleessaa mootummaa tokkummaa maayinaamaar waliin wal arguu isaanii waayit haawus beeksisee jira waayit haawus akka ibsetti walga'ii gama viidiyoon suulivaan geggeessan biyyi isaanii sochii deemokiraasii maayinaamaar keessaa deggeruu kan itti fuftu ta'uu isheef tattaaffii biyyattiin gama deemokiraasiitti ce'uuf taasistu akka deggertu dubbatanii jiran suulivaan hokkara waraana biyyattii ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii. yuunaayitid isteetsi kanneen fonqolcha mootummaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gochuuf yaalii gootu itti fufti jechuu isaanii waayit haawus beeksiseera erga onkoloolessa tokko mootummaan fonqolchamee qabee maayinaamaar mormiidhaan raafamaa jirti mootummaan waraanaa mootummaa duraanii kanneen deggeran shoror keessaatu fixiinsa raawwate jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananutti ceenaa nu wajjiniin tura. tarkaanfii dheengadda loltoonni sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyattii bahanii jiru. loltoonnis immoo namootaan mormiidhaaf ba'an kanarratti dhukaasa bananii namootaan sadii ajjeesuudhaa fi namootaan saddeettamaa ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen dooktorota sudaanii ibsee jira dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdii itti dhiyaadha.
humnooti nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaasa banuudhaan namoota sadii ajjeesan jedha koreen doktoroota sudaan koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni saddeettamni madaa'anii jiran muummichi ministeeraa abdallaa hamdookiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama ega hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee kaartuumii fi durmaan irratti hiriiran.
هنالك تغيير كبير هنالك مرحلة جديدة دخل فيها السودان هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب و
jijjiirama guddaa jira sudaan boqonnaa haaraa seentee jirti waan haalli kun fiduuf jiru maqsamuu mala kanneen gocha kana keessaa harka qaban karooraa fi waan ta'uu qabu hedduu qaban gara waan hin yaadamneettis yoo geesseeyyuu itti fufuu jedhaniiru qondaalli waraana sudaan jeneraal abdulfattaa burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa kan biyyattii waggaa lamaaf gaggeessaa ture xumuramuusaa televiziyoona biyyattii irratti labsanii jiru.
ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي أولا إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
warraaqsi muddee kun hanga kaayyoo isa dhumaa bira ga'utti tarkaanfii fudhatamuu qabu ni fudhanna bulchiinsa mootummaa guutummaatti kan siviilotarraa ijaaramu hundeessuuf filannoo walabaa fi ifa ta'e gaggeessina deemsa warraaqsaa kana sirreessuuf wanni ittaanu kun murteeffamee jira kunis jalqaba guutummaa sudaan keessatti labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolchuudha jedhan burhaan akka jedhanitti waldhabdee siyaasaa. kan nageenya biyyattii irratti sodaa waan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan mootummaa haaraa kan namoota teeknikaarraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniiru haala sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli nageegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataarraa walgahuuf saganteeffatee jira. haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi deemokiraatawaa ta'eetti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale mootummaan pireezidaant Omaar Albashiir biyyattii irree cimaan waggootii soddomaaf ega bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoorraa isaan darbuun ni yaadatama.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii keenya torbaniitti ceena waa'ee uummata oromoo kana beektu laata jedha. mootummaan naannoo oromiyaa akka lakkoofsa itiyoophiyaatti bara 2013 naannicha keessatti manneen barnootaa piroojeektii ifa boruu jedhu ijaarsisee ture. bara 2014tti hojii akka jalqaban immoo himamaa jira dhimma kanarratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaaduu biiroo barnoota oromiyaatti itti aanaa hoogganaa kan ta'an efreem tasammaa fi beektota haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu bultii addaa torbaa fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu dhibba tokko ta'an godinaalee magaalaa naannichaa keessatti argaman keessatti mootummaa naannichaan ijaaramuu kan ibsan itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaadha.
Manneen barnootaa ifa booruu jedhamanii beekamanii lamatu jiru. Inni tokko mana barumsaa ifa booruu sadarkaa lammaffaa bultii addaa jedhama. Isaan kun manneen barnootaa torbadha. Kaayyoon isaan hundeeffamanis manneen barnootaa kun barattoota qaxalee ta'anii kennaa addaa qabanii kutaa saddeettaffaa irratti qabxii qormaataa naannoo irratti olaanaa kan galmeessan. Qabxii kanaan akkasumas immoo bu'aa tiraanskriptii kutaa torbaffaaf saddeettaffaa ilaalamee ingiliffii fi herregni isaaniis ilaalcha keessa galee kana booda immoo qormaata seensaa fudhatanii kan itti galanidha.
Itti dabaluunis manneen barnootaa ifa booruu bultii addaa kunneenis keessa isaaniitti wantoota of keessatti qabatu jedhanis haala kanaan ibsu obbo Efreem.
Isaan kun manneen barnootaa torba yoo ta'an. Tokkoffaa magaalaa Amboo keessatti inni lammaffaan Wallagga Lixaa Najjoo irratti Bunnoo Beddellee irraa immoo magaalaa Beddellee Arsii Lixaa irratti Doodola Boorana irraa Yaabelloo Gujii irratti Nagallee Harargee irratti Haromayaa irratti ijaaramanii jiru. Manneen barnootaa kun mana bultii hin qabaa. dormitarii hin qabaa workshooppiiwwan adda addaa laaboraatoorii kompiitar puulii laayibireerii sadarkaan isaa fooyya'aa ta'e akkasumas immoo ICTdhaan gurmaa'ee suwimming puulii amfiitiyaaterii akkasumas immoo jiimii isteediyem kan fakkaatan kana sadarkaa olaanaatti kan of keessaa qabu ta'ee dirree shaakalli qonnaa jiniini. barnoota qonnaa wajjin wal qabatan illee hin qaba.
Ijaaramuun manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti eegalame kun qulqullina barnootaa naannicha keessatti barbaadamu fiduu ni danda'a jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dooktar Firdiisaa Jabeessaa akkas jechuun ibsu.
Mana barumsaa ijaaruun tokko ta'ee qulqullina isaa fiduu danda'a jechuun nama dhiba maaliifi hamma fedhe mana barumsaa ijaarte hamma fedhe kitaaba ba'eessa qopheessite barsiisaa irratti hin hojjenne taanaan homaa jechumaan yoo ta'e malee qabatama.
Manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramuun gaariidha. Garuu qulqullina barnootaa naannoo Oromiyaa keessattis ta'e akka biyyaatti barbaadamu fiduuf leenjii barsiisotaa irratti xiyyeeffachuun dhimma murteessaadha kan jedhan immoo yuunivarsiitii Kotobee meetiroopoolitiyaaniitti barsiisaa kan ta'an Dooktar Malkaamuu Afataati.
Leenjii barsiisotaa irratti baay'ee xiyyeeffachuun barbaachisaadha.
Mootummaan naannoo Oromiyaa barnootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jira jechuun erga ibsanii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf dhimmoota murteessoodha jedhan akkas jechuun ibsu obbo Efreem Tasammaa.
Standardiin manneen barnoota keenyaa kan argisiisu ijaarsa wajjin wantoota wal qabatanidha. Inni guddaan infraastiraakchar yookaan immoo bu'uuraalee misoomaa wajjin wal qabata. Dabalaan kan ilaallu dhiyeessii barsiisotaa qulqullina leenjii barsiisotaa wajjin wantoonni wal qabatanillee akkuma kana jiru. Inni sadaffaan hooggansa manneen barnootaa koomitmentii yookaan immoo kutannoo hooggansi barnootaa sadarkaan jiru gubbaatti taasee hanga dakaatti jiru inni kunillee murteessaadha. Akka afuraffaatti kan ilaalamu sirna barnootaa kaafteedha. Egaan barnoonni tokko qulqullinni isaa kan eegamu galteewwan amman jedhe afran kun. yoo guutan malee akkasumattiin hawwiidhaan hin ta'u.
Qulqullina barnootaa barbaadamu fiduun kan danda'amu barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kennamu irraa jalqabeeti jechuun kan ibsan immoo Dooktar Firdiisaa Jabeessaati.
Barataan mootiveeshinii qabaachuu qaba ture jira. Mootiveeshinii yoo jennu kaka'iinsi kan alarraa dhufuu fi kan keessoo ofiirraa dhufuutu ta'u ture jira. Amma barataan keessoo isaatii ka'e yoo ta'e malee daree hinuma darba taanaan barsiisaan sodaateedhuma dareedhaa dabarsa taanaan ekstiriinsiik mootiveeshiniidha. Amma barataan farfazii ijaarrachuu ture jira. Farfazii jechuun kaayyoo qabaachuu ture jira. Fuuldura isaa mul'ata qabaachuu ture jira. Kun immoo iyyuu erga guddataniiti miti kutaa tokkottuu keejiittuu namni mul'ata qabaachuu ture jira. Gaafa guddatte akkas taata. Akka abaluu taata. Biyya keef taata. Maatii keef taata. Uummata keef taata. Saba Oromoof taata. Sanarra dabartee immoo Itoophiyaaf taata. Tuu saba keef hin ta'in sanadha. Amma biyyattiitu akka biyya nam tolfeeti. Nam tolfee kana dursina nuti.
Yaada Dooktar Firdiisaa deeggaruun Dooktar Malkaamuunis akkas jechuun ibsu.
Keessumaa sadarkaa barnoota tokkoffaa irratti kan barsiisanii salphoon ta'e itti fayyadamu. Barsiisaan tokko gosa barnoota hundaa barsiisa. Garuu barsiisaan suni kan inni eebbifame gosa barnoota tokkoon ta'uu mala. Inni kun hiriira rakkoodha. Kanaaf waliin gahii barsiisotaa gosa barnoota adda addaatiin ogummaa isaanii waliin geessisuun naanii. Tokko kan guutamuu qabu akka sababaatti jedhee yaaduudha.
Naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti hooggansa manneen barnootaa ilaalcha siyaasaan muuduu fi akkasumas qaamoleen siyaasaa morkattootaa ta'an immoo manneen barnootaa keessatti karaa salphaa ta'een seenuun gadi bu'uu qulqullina barnootaaf sababa isa tokko jedhama. Manneen barnootaa amma haaraa ijaaraman kana keessatti wantoonni kunneen akka irra hin deebineef maaltu hojjetamaa jira jedhamanii kan gaafataman obbo Efreem Tasammaa itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa yommuu deebisan akkas Dhimma manneen barnootaa haaraa amma ijaaranii duwwaa utuu hin ta'in warrumti ijaaramanii jiranillee barnoota akka meeritiitti ka'umsa guddaatti fudhannee barsiisaan barataan hooggansi manneen barnootaa caasaan barnootaa hojii barnootaa irratti ifaan ifatti duulutu san jira. Jarreen kun manneen barnootaa akka beekamu seekiyulariidha. Dhaabbata yookaan dirree siyaasaa gonkumaa ta'uu hin qabu.
Finfinnee irraa gabaasaa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Mitikkuu Fiqaadu.
Hayyee amma immoo gara birraa biyya ollaatti ceena. Hojjettoonni lammii keeniyaa biyyoottan walakkeessa bahaa keessatti hojjechaa turanii warreen isaan hojjechiisanuun gidiraa baay'ee akka hargaa jira turaniyyuu himatu. Jaarmiyaan gargaarsaa akka biyya isaanii keessatti ijaaramanii hojjetanii gargaaraman immoo gargaaraa jira. Dhimma kanarratti gabaasaa Barnaandi Muliinyaa qopheesse kanatti aanee dhiyaataa hordofa.
Suuqiin Feez Murunugaa kan magaalaa Keeniyaan alatti argamu daldalaaf banaadha. Maatii ishee waan nyaatan akka argatan gama gargaaruun erga hojii jalqabdee baatii ja'aan guutiin jirti. Namoota Keeniyaa keessatti hojii dhabaniif carraan hojii gara biyya alaatti godaanuu ture. Akka kanaan bara 2019 Keeniyaa gadhiiftee Saawud Arabiyaa keessatti hojjattee jiraachuuf biyyaa baate. Waadaan yeroo deemte seenamee fi wanti Saawudiitti ishee mudate garuu waan walirraa fagoo ta'uu dubbatti.
Wow. Niko nchi yao lazima nitafanya ile kitu wamese, wamesema kwa sababu mimi wameninunua mm. na wajaninunua pesa kidogo, wamenunua pesa mingi, kwa hivyo nitafanya chochote kile watakacho.
Biyya keenya dhufuu fi erga walii galtee hojii mana keessaa hundumaa tokko tokkoon hojjechuu akkan qabu namni ani hojjedhuuf natti hime. Komee dhiyeeffachuuf mirga hin qabduu jedhe sababiin isaas si bitachuuf yookaan argachuuf maallaqa baafne jirra. Kanaafis jecha ati qabeenya keenyaa naan jedhee jetteetti. Saawud Arabiyaa keessa waggaa lamaaf yeroo hojjetaa turteetti feez namoota ishee hojjechiisaniin miidhaan sammuuf qaamaarra ga'eera. Hanga namni ishee gargaaree haala barbaachisu xumuree akka isheen keeniyaatti deebitu hanga taasise sanatti. Keeniyaa keessatti jaarmayaa haart keeniyaa jedhamu kan namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti qabsaa'uun. Namooti akka feez gargaarsa biraa argatu jaarmiyaan haarti keeniyaa jedhamu kun bara 2010 ega hundeeffame as namoota dhibba torba caalaa kanneen hojii humnaa irratti bobbaafamanii ega turanii booda sodaachuun biyya ofitti deebi'an gargaaree jira. Jaarmiyaan kun sagantaalee gaggeessuuf itti gaafatamtuu kata'an marsii atiyeenoo akka jedhanitti namoota haala hamaan akkasii irra ga'e keessaa harka saddeettama kata'an dubartoota ta'uufi. Dararaan sadarkaa adda addaa waan irra ga'eef jecha gargaarsa barbaaduu jedhaniiru. Namoonni dararaa raafanii gara Keeniyaatti dhufan yaadi isaanii miidhamaa hangi tokko immoo dararaan irra ga'e ni mul'ata. Itti fufee maal hojjechuu akka qaban hin beekan. Jireenya isaanii eessaa jalqabuu akka qabanis quban qaban mana keessa jiraatanis hin qaban gara naannoo isaanii duriitti deebi'uu hin fedhan sababiin isaas akka gara biyya alaatti deeman nama hundumaatu beeka kanaaf jecha maallaqaaf qabeenya fidatanii dhufu jedhanii eeguu jedhaniiru. Jaarmayaan kun namoota hojii humnaa irratti bobba'anii eega turanii booda miidhamanii lubbuun hafaniif dararaman simatee. Jireenya isaanii akka irra deebi'anii jalqaban gargaara. Kanas gorsa leenjii fi deeggarsa kennuun akka jiraatan gochuudha jedhu marsiin.
This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor chatting ways into which they are, they are going to.
Deemsa kana keessatti namoota hedduutu hirmaata. Miidhamtoonni kun attamitti deebi'anii akka bayyanachuu danda'an irratti odeeffannoo jiru galmeessinee. hojjetoota gargaaran waliin hojjetu kanaaf kanneen rakkoo irraa hafan kun sagalee isaanii dhageessisuuf yoo tajaajila kana hin barbaannu jedhanis dhiisuu danda'u sababiinsaas tajaajilli kenninu fedhii nama dhuunfaa irratti hirkataa akkasumas fedhii isaanii giddugala kan godhatedha jedhaniiru hooteela dhaabbatootii barumsaa hospitaalotaaf hojjetoota walitti fiduun kan hojjetuu fi keeniyaa domestik yuuniyen jedhamu mirga hojjetootaaf qabsaa'a. Innis akka jedhutti hojii dhabiinsi keeniyaa keessaa inni dhibba keessaa harka kudhan ta'e kun akkuma jirutti itti fufa taanaan hojii barbaachaaf gara biyyoota giddugaleessa bahaatti godaanuun itti fufuu mala. Albert Nijeru barreessaa waliigalaa akka jaarmayaa kanaati. Namoonni hojii humnaaf jecha gara biyya alaatti godaanan haala jiru dammaqinaan hordofuu qabu jedhan.
Seek for proper information.
Odeeffannoo sirrii ta'e argadhaa. Bal'inaan gorsa barbaadaa. Deemu keessan dura waan jiru sirriitti caqasaa. Lafa haalli isaa rakkisaa ta'e hin deeminaa jedhaniiru. Hoogganni jaarmayaa haarti keeniyaa akka jedhu namoota hojii fi biyya alaatti ba'anii rakkoof saaxilaman kanneen miidhamanii deebi'an kan battalumatti simatanii gargaaruuf qophiidha. Dubartiin feez jedhaman akka dubbatanitti carraa jireenyaa kabiraa argachuu koon gammadeera. Carraan kunis dararaa biyya alaa keessatti narra ga'eerra walabaa jedhanii jiru.
jaallanne galatoome ammas naannoodhuma biyya keenya irra marmaaraa jirra rakkina hongee irraa kan ka'e biyyi soomaaliyaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin irraa barbaadaa jirti qaamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni gargaarsa barbaadu kun immoo gargaarsa amma gaafachaa jiru irraa harka shantama duwwaa akka argate dubbata gabaasni mohammad kaahiyyee moqaadishoo irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata.
Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa hongee biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru dandamachuudhaa fi hanqina wabii midhaan nyaataa furuudhaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ejensiin dhimma namoomaa gargaarsa atattamaa akka taasisu gaafachaa jira. Keessumaa rakkina biyya kibbattii keessa jiru furuudhaaf. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii biiroo qindeessaa dhimma namoomaa. Inni Oochaa jedhamee beekamu akka jedhetti yeroo ammaa lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii shanii fi qabxii sagal gargaarsa atattamaa barbaadu. Kana keessaa miiliyoonii sadii fi qabxii shan kan ta'an hir'ina midhaan nyaataa cimaadhaa fi saaxilamaniiru. Kutaan biyyattii gara kibbaatti argamuu fi Keeniyaadhaan daangeffamu Jubbaalaandi balaa hongee fi hir'ina midhaan nyaataatiin hedduu hubameera. Hanqina roobarraa kan ka'e qotee bultoonni oomishni isaanii jalaa manca'eera. Beelladoonni isaanii miidhamaniiru. Muummeen ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Rooblee walga'ii miseensota kaabinee isaanii wajjiniin taasisan irratti gargaarsa atattamaa gaafachuu isaanii ibsaniiru.
Waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe. runtii dadkii xoolihii waa ka baaba'een biyola'aan baahsan ayaa jirta sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay-adaha samafalka ee qaramada midoobey iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta
Mahammad Hasan Roobilee kan dubbatanii hongee kutaa biyyattii Jubbaalaandiitti hammaachaa dhufe hammaachaa dhufeen beelladoota gaaga'amaa jiran dhumiinsa oolchuudhaa fi mootummaan isaanii akka tarkaanfii fudhachuu jalqabeedha. Akka hanqinni bishaanii fi wanti nyaatamu muudames dubbatan. Itti dabaluudhaanis rakkinicha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti eejansii gargaarsa namoomaatti akka beeksisan biyyoottan adda addaa fi firoottan biyya isaanii irraa akka gargaarsa gaafatan dubbatanii muummeen ministeeraa Somaaliyaa. Gidiraa namoomaa kana duubbee rakkinni jiru hongee duwwaa akka hin taane dubbatu itti haantuu itti gaafatamtuun waajjira ooshaa Moqaadishoo Sindii Ayizaak.
has been impacted uh, not only by the drought, um, but also by the um, continued threat of the desert locust uh, situation.
Akka waliigalaatti haalli namoomaa kan hubamaa jiru hongee qofaan miti. Rakkinni hawaannisa gammoojjii keessumaa kutaa Somaalilaandii fi Puuntilaandii keessatti itti fufe. Dhimmi Koovid-19 akka hundi keenya beeknu. Haalli siyaasaa waggaa guutuu itti fufe haalli siyaasaa waggaa guutuu itti fufe gahee mataa isaanii qabu jedhanii Sindii Ayizaak. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessaa dhimma namoomaa yookiin oochaan akka jedhutti gargaarsi namoomaa waggoottan shanan darban keessa gadi bu'aa deemeera. Qaamni mootummoota gamtoomanii kun gargaarsa doolaara biliyoonii tokkoo fi qabxii tokkoo gaafate kan argachuu danda'e garuu harka shantama qofa akka ta'e gabaasni Mohaammed Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOAdhaaf qindeesse ibseera.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo tamsaasa raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa irratti tamsaasu dilbata dhufu onkoloolessa 21 bara 2014 jalqabee jijjiirama xinnoo taasiseera kiiloo heerzii irratti jechuudha. Akkasumas akkuma kanaan meetir baandii 22 irratti kiiloo heerzii 13765 meetir baandii 25 kiiloo heerzii 12. 2040 meetir baandii 31 kiiloo heerzii 9485 irratti nu argattu. qophii keenya irratti yaada qabdan voa afaan oromoo koom irratti nu ergaa kan nu wajjin turtaniif galateeffannaa qophii keenya har'aa asirratti raawwatta kan isin keessummeesse Baftaaluu Moradaati fayyaa nagaatti.